iyi ni Juu ya Amerika radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc nshuti mwese muduteze amatwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu mu biganiro vyo kuri isaha muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabahaye ikaze mwese ibintu byose bipfira mu miryango muri ba bavyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare rego ni ibintu bigoye cane gutahura no kwakira ko mvuge ndamwigera wa sida uwo ni Messi Izere icegera c'umunyamabanga ahoraho mu runani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi avuga ku bibazo bamwe mu bana bishimira kubandanya gufata imiti ipfupfahaza sida iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye kuri iyi saha turega kwa mu kanya gatoya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere duhere ku matora yabaye uno munsi amatora yo mu gihugu mu gihugu ca kenya muri kenya rero amatora agira kabiri y'umukuru w'igihugu yabaye uno munsi ku wa kane yaranzwe n'itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bariko baragira imyiyerekano mu gihe ibibanza vyo gutoreramwo biri mu bisagara bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta bitigeze vyugururwa abapolisi barashe imyuka ibabaza mu maso bariko bashwiragiza abantu bariko baragira imyiyerekano muri kartiye yitwa kibera iri mu micungaro y'umugwa mukuru nairobi bongera barashinga ibirindiro imbere y'ibibanza vyo gutoreramwo iyindi migumuko yabaye kandi mu gisagara ca Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu aho ibibanza vyo gutoreramwo birenga mirongo ibiri vyugawe mu gihe abajejwe ivyo bibanza bari bamaze kunyaga amagara umugabo umwe yishwe arashwe mu gisagara ca Kisumu igihe abantu bariko baragira imyiyerekano batana mu mitwe n'abapolisi nk'uko amakuru yatangajwe n'igipolisi abivuga ayo matora agira kabiri abaye hari haheze ikiringo kirenga amezi abiri perezida wa kenya uhuru kenyatta atsinze amatora y'umukuru w'igihugu amatora yahavuye ahakanwa na sentare nkuru y'igihugu yavuze ko yari yabayemwo amahinyu menshi yatowe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora yamara n'iryo subigwamwo ry'ayo matora ryabaye mu kajagari kenshi umukuru w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta raila odinga yaratakaje yaratangaje wakuye akarenge muri aya matora agira kabiri mu ndwi zibiri ziheze akaba yavuze ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora utakosoye utunenge twari mu matora y'inshuro ya mbere maze aca atera akamo abanywanyi biwe akabasaba kutitaba ayo matora haheze indwi imwe komiseri mu mugwi ujejwe gutunganya amatora muri kenya roseline akombe yaciye atanga imihoho aca aranahunga igihugu icyo gihe yavuze ko afashe iyo ngingo kuko yabonye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ugeramiwe n'indyane ziri hagati y'abanyepolitike bo ku mpande zose baguma baturubika abagize uyo murwi odinga yaciye asohora itangazo umunsi umwe imbere y'uko amatora aba rivuga ko urunani rutavuga rumwe na leta ayoboye rugiye guhinduka umuhari ugiye kurwanya ayo matora sentare nkuru y'igihugu yari yategekanijwe kumviriza urubanza rwari rwashinzwe n'abanyagihugu batatu rwasaba guhagarika amatora agira kabiri amaguru urwo rubanza rwarahavuye rusibishwa inyuma y'aho umutegetsi ajejwe ubutungane mu gihugu ca kenya david maraga atangarije ko atagitigiri gikwiye c'abacamanza babonetse
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuze mu burundi aho inyuma yo gusubizwa inshuro zirenga gusibishwa inshuro zirenga zitandatu urubanza rw'umugwi wa mbere w'abagirizwa igitero cyo mu ikambi ya mukoni mu ntara ya muyinga rwumvirijwe ubwa mbere muri sentare y'iyungururizo urwo rubanza ntirwaburanishijwe idonido abunguruje n'abashingamanza eh, babunganira basavye sentare eh, kubanza gutesha agaciro amatohoza yose yabereye i muyinga ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi ya mukoni iri mu gisagara cya muyinga abafashwe bwa mbere bagizwe n'abasirikare indwi umupolisi umwe n'abanyagihugu basanzwe icenda abo nibo bungururije umushikirizamanza ku rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga aho bakiriwe igihano cyo gufungwa imyaka mirongo itatu n'ihadabu y'imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe wese kuva bunguruza urubanza amezi icumi yari aheze kuri uyu wa kane nibwo bwa mbere barengutse sentare iraheza irabumviriza ni mu gihe urubanza rwabo rwagiye rurasubizwa inyuma inshuro zirenga zitandatu vyatumwa nuko bari bafungiwe mu mahoro atandukanye yo mu gihugu kandi basangiye dosiye ibakurikirana ku caha kimwe kuri uyu wa gatandatu niho vyashoboka ko begeranywa mw'ibohero rimwe rya ngozi gutyo bihava birashoboka ko barengukira rimwe bakwiye naho barengutse kuri uyu wa kane urubanza ntirwaburanishijwe ido n'ido ubwa mbere habaye kuba impari ku bantu babiri batari bafise amakete y'ukunguruza muri dosiye umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi yasaba ko yoburana n'abunguruje gusa abashingamanza babunganira bagasaba sentare kubumviriza bose vyabaye ngombwa ko sentare nkuru isasura gatoya kugira itange umwanya ku mushikirizamanza mukuru wo kwihweza ibirego vy'abo babiri nk'uko yari yabisavye abo babiri bumvirijwe mu bandi ariko iburanishwa ryabo rikazotera imbere ari uko habonetse ivyemezo vy'uko bunguruje ariko imbere yaho gatoya umwe mu barengukishijwe yasavye sentare ko yotaramura umushikirizamanza mukuru uyo yamwagirije ko ari mu bamukoreye amabi y'ihohoterwa mu matohoza yabereye i muyinga aho yakorera ico gihe sentare ntiyabihaye agaciro uwari ahagarariye intahe yavuze ko umushikirizamanza mukuru wari umuburanyi mu bandi niko kumenyesha ko umuburanyi adashobora gutaramura uwundi ibintu nyamukuru vyatumye urubanza rutaburanishwa ido n'ido n'ibintu bibiri ica mbere abashingwamanza basavye ko dosiye y'umwana basanze ari mu bahanywe na sentare nkuru y'imuyinga atarakwiza imyaka yoja ukwayo agaheza akaburanishwa ukwiwe ica kabiri ari naco cateye impari hagati y'ababuranyi ni icasabwe n'abashingwamanza kijanye n'uko sentare nkuru yotesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza vyabereye imuyinga umwe mu bashingwamanza yunganiwe na bagenzi be yavuze ko abarengutse bagifatwa bakorewe ihohoterwa ryo kubemeza ivyo bagirizwa mw'iperereza yavuze ko hari n'aberetswe ibintu biteye ubwoba cyane baraborezwa igufa bituma bemera ibyo batazi baranabeshera abandi bimwe mu byagirizo bikomeye by'umushingwamanza vyatumye umushikirizamanza mukuru asaba sentare kubifatira ko kugira uwo mushingwamanza abuze ivyemezo azokurikiranwe n'ubutungane umushingwamanza yerekanye ko atari mu kibanza kimwe n'abarengukishijwe aca yongera asaba umushikirizamanza mukuru ko atovanga kuburana no gutera ubwoba sentare yemeye gukora itohoza icese ku vyasabwe bifatiye ku gutesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza vyabereye imuyinga niko guha ijambo abashengejwe abafashe ijambo bose bavuga ko bashikanywe imbere y'inyamiramabi n'umushikirizamanza bamerewe nabi hari n'abavuze ko ivyegeranyo batazi ababiteye ko umukono ahandi nabo bakavuga ko inyamiramabi zakoporora ivyo bemezwa mw'iperereza bariko baraborezwa igufa sentare nkuru mu kubabaza yahagarara ahanini ku kibazo c'uko boba barahohotewe imbere y'inyamiramabi iyo umushikirizamanza n'imbere ya sentare abaregwa bavuze ko baguma babona isura y'uwitwanda isenga gerardo muri ivyo bibanza vyose ubu nawe bavuze ko ari we arongoye iperereza mu ntara ya muyinga bakamwagiriza ko ari we yabahohoteye cyane muri sentare hari abari baje bitwaje amaradiyo kwa muganga n'amafoto kugira batomorere sentare ko ari ivy'ukuri bahohotewe umushikirizamanza mukuru yagiye aragirizwa na bamwe kuba yaragize uruhara mu isinzikarizwa ry'ubuzima bwabo we yavuze ko ari bisanzwe gukomereka kuri abo bantu yaziguye ko bitari byoroshye gufata umuntu afite inkoho mu gihe hariko haravuga n'amasasu ingingo izaba yafashwe ikazomenyekana ku itariki icenda z'ukwezi gutangura kwa cumi ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru mu burundi kandi abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida cumi n'indwi ku ijana gusa nibo baronswa imiti yo gupfupfaza kwa muganga ivyo biharuro bituma uburundi buza mu kibanza ca kane uvuye inyuma mu bihugu vyitaho abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika fidel na antoine sabimana ibiharuro bitangwa n'ababikurikiranira hafi abana bavukanye umugera mirongo itanu ku ijana bapfa bakiri bato cyane kubera kutitabwaho muganga tiyeri nahimana atwara igisata gikurikirana kikongera kikakira abagendana umugera wa sida mu bitaro byitiriwe umwami karede mu kamenge mu gisagara ca bujumbura umwana atarashikana umwaka n'inusu hari igipimo bita peseri iyo peseri nayo nyene ntiyamiboneka misi yose amagitifu arakunda kubura naho bikoregwa ni hakeya nk'umuntu yose aba cane cane umwana avutse umuntu akamenya ko yandi yaranduye canke atanduye yaranduye akaja ku muti kare ko nk'uko mu vyigwa eh, twabonye barerekana ko umwaka wa mbere eh, hapfa abantu bashika ku rugero gushika ku bice mirongo itanu kw'ijana murumva ko igice c'abana bavukanye umugera bapfa kare rero badatanguye umuti kare utamenye kare ko bagwaye ngo banwe umuti bizogora ko babaho abana b'imiyabaga nabo bashima guhagarika imiti ku mvo tubwirwa na muganga Thierry Nahimana Eh, ingorane cane nyamukuru abo bana baravuka gatera imbere mu myaka ugasanga kenshi abavyeyi birabagora kubabarira ingorane bafise umwana agatangura umuti ataramenya ubwenge akayibandanya atanguye kumenya ubwenge ibibazo bigatangura kumubana byinshi umuvyeyi akenshi biramugora ukuntu abimubarira uwo mwana yumva yatanguye umuti akagera igihe avuga ati sinzi n'igituma ariko ndawunwa kubera ikije n'imwe imiti urya naka atayinwa cyangwa ugasanga n'abana bavukana harimo umwe ayinwa misi yose undi nayo ntayinwa aho rero nico kibazo nyamukuru gi- kinatuma umwana amaze kumenya ivyo ari vyo akuze ahagarika imiti ico kibazo co guhagarika imiti ku miyabaga kirazwi mu runani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida mu burundi nerisizere n'icegera c'umunyamabanga yamaho muri urwo runani ibintu byose bipfira mu miryango muri ba babyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare yego n'ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvugenda mugera wa sida atari we byavuye ko utazi n'ingene ingene byaje bi- iyo byaje bizanana nico gituma rero nka twebwe urwaruka rugenda mugera wa sida twamaze kwiyakira turahimiriza ababyeyi bafise abana babo aba bana babo bapfukanye umugera wa sida ko bababwira abagiriwe amahirwe yo kuba bagifise abavyeyi ni ukuri turahimirije abavyeyi babwira abana babo ico kibazo c'abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida catumye urunani aneka aneka rukaba ari urunani rugwaniriza hamwe umugera wa sida mu bihugu biri muri afurika yo munsi ya sahara ruza gufashanya na leta y'uburundi mu kugarukira abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida muganga rondino gashubije aserukira urunani mpuzabihugu aneka mu burundi abana batangura kugira ingorane bakiri mu mbanyi eh, bakavuka bakandura ariko kenshi na kenshi eh, uburyo bwo kubapima ntibuboneke canke naho eh, n'ababijejwe bakavyirengagiza kubera bibaza yuko abana umugera ata- utaberekeye Eh, na cane cane yuko mu ntango umugera wasiza twari tuzi yuko bawandura gusa biciye mu gu- mu bikorwa mpuzabitsina ugereranije uburundi n'ibindi bihugu vyo muri afurika kwitaho abana n'imiyabaga vyifashe gute muganga rondino gashubije mu burundi eh, n'icatumye aneka ihashira umugambi ni uko turi mu bihugu bine vya nyuma vyo muri afurika eh, bifise abana eh, baf- ba- baronka eh, imiti yo gupfupfahaza bijya eh, tugereranije nk'igicigwa cari cakozwe na unicef eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu cerekana yuko mu burundi abana cumi n'indwi kw'ijana bonyene bagwaye umugera ari bo eh, baronka iyo miti bisigura yuko hari ingorane eh, ku bice byinshi eh, uhereye ku gukingirwa uhereye ku gupimwa gushika mbere no kuronka iyo miti no gukurikirana muganga ruri hose mariya nowera ari mu mugambi w'igihugu wo kurwanya sida mu burundi nawe aremeza ko hari agahaze mu gukurikirana abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida akanatubwira uko bagiye gukora ivyo turabibona ku bakenyezi batijukira gupimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira ngo bashobore gupimwa umugera wa sida baranduye dushobore kubashira ku miti kugira ngo abana bibarutse bashobore kuvuka ari bazima ni ukubandanya gutegura inyigisho ku bavuzi bose kugira ngo bashobore kwitaho gusumba abavyeyi n'abana n'imiyabaga bagendana uwo mugera wa sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira abantu bose bazobe bazi yuko bagwaye hama bashobore kuja ku miti muri aneka bavuga ko bagiye kubandanya bafashanya na leta y'u Burundi muri urwo rugamba nk'uko bivugwa na muganga Rondino Gasubije aserukira urwo runani mpuzabihugu mu Burundi igitega Fidel Antoine Nsabimana y'Ijwi ry'Amerika
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abana bafise ibibazo byinshi mu burundi amashyirahamwe abafasha iki nibyo felix sindayigaya asigura sindayigaya ahagarariye oideb ingozi oideb ni ishyirahamwe ryitaho rikongera rigaharanira ineza y'abana mu burundi hari mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu thomas kamirindi ishyirahamwe oidebe ndariserukira mu ntara ya ngozi ubundi bwobwo dusanga dufite icyicaro gikuru ku rwego rw'igihugu mu gisagara cya bujumbura hama tukaba dukorera mu ntara zitandukanye harimwo bujumbura mu gisagara cya bujumbura harimwo intara ya kayanza harimwo intara ya ngozi n'intara ya rumonge mu kigo dukoreramo dusanga dufasha mu bibazo bitandukanye bishikira abana duhereye ku bana bo mw'ibarabara tukajya ku bana b'imfubyi na bantu nikora tugaheza tukajya no ku bana baba bafite ibibazo n'ubutungane donke bakurikiranwa mu bijyanye bakurikiranwa n'amategeko kubera ibyaha bakoze cyangwa kubera ibyaha bakiriko barakurikiranwa ko igihe ubutungane buba bakeneye kubikora bakurikirana icyo gihe mubashakira ababungana mu mategeko abavoka ego nicyo dukora ahandi abo nabo n'aba bamaze gupfungwa baba bari mu magereza cyangwa mu makasho atandukanye hama aho ingozi dusanga dufite n'ikigo gifasha abana bo mw'ibarabara yego ko ngaho ingozi mu gisagara cya ngozi ibitigiri by'abana bo mw'ibarabara ni byinshi rero turafite ikigo gisanzwe dukoreramo gisanzwe ikurikirana ibibazo byabo cyo kirimo abana bangahe ubu ngubu oya nta gitigiri gusa baraza tubagira cyo bita encadrement du jour hama tugaheza tugakurikirana ibibazo byabo mugabo tuba tuba tubikurikirana kugira ngo tubategure kuko ujya umwana yamaze kujya mw'ibarabara agira ibibazo byinshi n'ingorane cyane ikomeye ndetse isubiza n'inyuma iterambere ry'igihugu abo rero tumaze kubegeranya turabakurikirana tugategura ibikorwa bitandukanye bishobora kuduhuza nabo kugira ngo turonke umwanya wo kubumviriza ngo tumenye ibibazo byabo abo rero turaheza tukabikurikirana umwe umwe bivanye n'ikibazo cy'ingene kiba kimeze hama tugaheza tukabikora dufise ihangiro ryo kugira ngo dushobore kuraba ingene tubasubiza mu miryango yabo uwo ni umugwi w'abana bo mw'ibarabara ugira kabiri wiyongera ku rujya nari kuvuga w'abana bakurikiranwa n'ubutungane abo twita mineur en conflit avec la loi mu rurimi rw'igifaransa hariho uwundi mugwi w'abana b'imfubyi na bantu aho nikora mu ncyama bitwa mu gifaransa les orphelins et autres enfants vulnérables ni ukuvuga rero twebwe muri oidb dukorera kuri iyo migwi itatu y'abana baba bafite ibibazo bitandukanye umwe we tukagerageza kumwiyegereza hama tukabyumviriza kugira ngo turabe ingene dushobora kubikurikirana kugira dutore inyishu dushaka ko kazoza kabo kuba keza kuri telefone dufite niyo nzima niyo nzima we yego nitwa niyo nzima jibe ye akabazo kawe izi ngorane ko twumva ari nyinshi ibibazo bahura nabyo ari byinshi byokingwa gute hama ikigira kabiri kugira ngo izo ngorane ntizirinde kubashikira hoho bariko barakora iki mu majambo make ikiri noterera ni uko rimwe rimwe abana bakunda guhura n'ingorane nk'izo ni abana b'imfubyi abana batagira ababyeyi baba babuze ababyeyi bakiri bato icyo noterera rero ni uko noterera ko umurundi wese abonye umwana ari muri icyo kibazo ko yogira icyo amufashije ntabe nyamwigenda ko uwo ari we wese akaba yumva yonezererwa uwo mutima cyangwa icyo kintu kuba yofasha umwana ari mu bibazo kuko iryo ni ishyirahamwe ribafasha mu bibazo bitandukanye haba kuburana canke eh, bishitse no mu kwivuza rimwe rimwe nimba bish- basho- bishoboka ko babafasha ariko ugiye kuraba ingorane kuri abo bana ni nyinshi ndamaze kubona intare nyinshi hari abana barwara indwara zita- zigorana kugira ngo zivugwe ku mahera menshi batavugwa bagaca baguma aho nyine kubera yuko ataba- ataco bafise kibafasha ye niyo nzima urakoze ego namwe murakoze felix we niyo nzima rero wamubwira iki niyo nzima ndamwumva akabazo kiwe arabajije ati eh, ingorane zishikira abo bana zokingwa gute yego nicyo kibazo cya mbere yego Eh, aha.
ni ukuvuga yuko nk'uko yabivuze aba bana abana bagira ibibazo byinshi dutanguye uko uko ijambo umwana risigura twisunze amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yas- yateweho igikumwe mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'icyenda hama igihugu cy'uburundi kikaba cyarayemeje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda umwana inkomoko ni umuntu wese adashobora kwivugira ni ukuvuga rero yuko umwana iyo ahari adashobora kwivugira iyo afite ababyeyi baramukurikirana bakamufasha kugira ngo bashobore kumenya ibibazo byiwe bashobore kubyitaho kugira ngo babone ko ashobora ku- gu- gu- bishobora gutora inyishu ariko iyo ari umwana w'imfubyi canke ari umwana wo mw'ibarabara canke ari umwana ari mw'ibohero murumva yuko aba ageze aho aba- aba- aca abanyamwigendako ni ukuvuga rero ahanye icokorwa ibikenewe ni uko twebwe ngaha turabakurikirana nk'abo mw'ibarabara kuko aba ari umwana ari mw'ibarabara ari aho nta cyepfo cya ruguru niyo yogwara ntagira umuntu ashobora kumuraba ntavuga ati ngo niyakenera agahuzu bizogenda gute ntagira ngo afite aho aryama uca usanga ari ibibazo byinshi rero twebwe mu mishingano yacu tugerageza kugira ngo turabe ko dushobora gu- gutora inyishu kuri ibyo bibazo kuko abagwaye muri iki kigo dusanga tubakurikirana turashobora kubavuza hanyuma haba hariho abandi bana baba bari mu ibarabara kubera bagize ingorane mu bijyanye n'amategeko nk'iyo umwana ashobora kuba imfubyi ugaca usanga nk'ibisigi nk'ababyeyi bamusigiye barashobora kubinyagwa n'abantu mu miryango cyangwa akagira ingorane nyine baka- bakamutereranwa rero twebwe tugerageza kugira ngo dutore inyishu mu bijyanye n'amategeko yaba ibijyanye n'amategeko turabikurikirana cyangwa ari ibijyanye n'imibano naho nyine tukabikurikirana kuko barashobora kumwanka ugasanga nyine aba- aba- bibaye ngombwa yuko ah, aba oblige ugasanga arahebye kuba mu muryango kandi yari awufise kuko burya umwana wo mu ibarabara aba ari mu ibarabara mugabo aba afise iyava kuko ntawuvukira mu ibarabara bose bab- baba ba- bafise imiryango baba baravukiyemwo hama ubaye imfubyi ikibanza cyo ntiyategereza kuba mu ibarabara kuko n'utagira se aragira se wabo cyangwa akagira inarume ibyo rero n'ibibazo bishobora gushikira abana bitandukanye rero usanga mugabo bigenda biratandukana ku mwana n'uyundi kuko mm, umwe wese umumenya umenya ibibazo byiwe kubera ubanje kumwiyegereza ukamuraba hama mukaganira ukumva icyatumye ajya muri ubwo buzima bwo mw'ibarabara bugoye cyane hama aba yari afite n'ibibazo nyine bivumena umutwe kandi bikamumena umutwe akiri umwana urumva hategereza ko hariho n'abahinga baba bafite ubumenyi mu bijyanye no kubumviriza kugira ngo umwana ashobore kuyaga aserure ikimubabaje ku mutima wiwe yego hama mu icokorwa natwe mu gukora turakora mugabo dukorana n'aba- ni- n'intwaro tugakorana n'amasentare turakorana n'igipolisi turakorana na na kominote ni ukuvuga rero ikibazo cy'umwana eh, si umuntu umwe kiraba ni ni umwana umwana ni uw'igihugu niwe burundi bw'ejo mu kubitorera inyishu rero bisaba yuko habaho eh, ingufu z'abantu benshi mu kugira ngo bikingwe rero hakwiye ihimiriza leta ikabishyiramo ingufu kugira ngo abantu bose baba ababyeyi baba kominote mu rusange bashobore kumenya icyo bahamagariwe bashobore kumenya yuko bategerezwa gukurikirana ibibazo byabo ko hariho abandi bana bashobora kuza mu ibarabara bivuye kuko ababyeyi babo baba babishyizemo uruhara harimo abandi bashobora kuzamwibara kubera ababyeyi babo batandukanye biturutse ku mpamvu zimwe zimwe hari igihe usanga babanye bidaciye mu mategeko ugahita usanga bagira ibyo bapfa mu miryango umwana bamaze kuvana umwana agaca arondera iyo ahungira agaca asanga ahungiye mu ibarabara ko atawundi muntu afite ari bumwiteho ni ukuvuga rero ikibazo cy'abana ni icya kominote yose aha n'aha ni hahandi umurundi wese ahari cyangwa umuntu wese afite icyo ashobora guterera yokumva ko bimuraba kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe hama umwe wese mu ruhande aba arimo aba afite ibyo ashoboye kuko naho uri umunyagihugu atacu ushoboye kugira ngo uvuge ngo ngo urakora urashobora kubona umwana yahohotewe mu kibano hama urashobora kubi- kubivuga ukabibwira abatware cyangwa ukabibwira abandi bantu kugira ngo ibyo bintu biboneke bijye hejuru hama nabo du- duheza dusubiza mu miryango tubasubiza mu miryango ku mugaragaro tukabaha imiryango yabo hama tugaheza tukabakurikirana bari mu miryango ariko muri icyo gihe dusaba yuko na kominote iheza igafasha kugira ngo uyu muntu yamenye uwo mwana ko yari yaravuye mu muhira akajya mu ibarabara igihe yasubiyeyo badufashe kuraba n'ababyeyi babone yuko bafise inshingano nyamukuru yo kugira ngo biteho agateka k'umwana kugira umwana wabo bamufate neza ntashobore kugwa mu bibazo bitandukanye nk'ibyo kuri telefone turi kumwe na kabira kabira we perezida akabazo kawe ah, nani ni ibiki bakora kugira ngo abo bana bari mu ibohero batagira kirengera bavemo
eh nabo sorry ne- ne- n'abo bandi bandi bajyana mu mu inyeshamba ese ni igiki babwira leta kugira ngo ibyo bintu byose bihagarare ye urakoze kabira felix we sabwe nuko rero kabira wamwumvise yego arabaza ati hoko guki kugira ngo aba bana baba bari mu ibohero batagira ikibakurikirana kugira ngo ibyo dukora kugira ngo bave mu ibohero Mm.
mu bisanzwe aba bana bakurikiranwa kubera amategeko y'u Burundi amategeko mpanabyaha y'u Burundi abitegekanya hanyuma iyo umwana yamaze kugwa mu cyaha cyangwa iyo ariko arakurikirana n'ubutungane kuko bamukeka ko icyaha twebwe icyo dukora tugerageza ibishoboka kugira tumukurikirane tumureke wenyene icyo twita akompanyema hanyuma y'icyaha yagikoze hari usanga yagikoze ugasanga biragaragara ko yagikoze akabye- akanabyiyemerera urumva iyo ubu nicyo duca dukora duca turaba yuko amategeko agenga imanza ziba zirimo zi- zerekeye abana ko yubahirizwa hama icyo a- kandi amategeko ategekanya ni uko umwana iyo ya- ariko ya- akurikirana n'ubutungane ategereza kugira umushingwamanza amukurikirana amuba hafi kugira ngo amukurikirane muri urwo rubanza rumuraba ariko se felix nk'umwana Imbere- ko aba adafite amafaranga nyine ni mwebwe muha amafaranga umwavoka
cyane Ibyo- Eh.
nibyo dukora rero yego hama duca tumu- duca tumurondera umushingwamanza ari we muavoka hama tukamushinga gukurikirana urubanza rw'uyo mwana hama urubanza rugaheza rugakurikiranwa neza kuko amategeko abitegekanya mu manza zisanzwe mu mategeko agenga imanza ziraba abana Mm.
yego kuko n'amasentare usanga bica biyorohera ko sentare ntishobora kuburanisha umwana igihe atagira umushingwamanza twebwe rero nibyo duheza tugakora kugira ngo turabe yuko agateka k'umwana ko kubahirizwa amategeko agenga abana niyo aba yakoze icyaha kugira ngo amategeko a- agenga imanza z'abana abandanye yubahirizwa kuko imanza z'abana zitandukanye n'iz'abakuze zirafise ukuntu zi- zikurikiranwa ingene ziburanishwa n'ingene zitohozwa twebwe rero nka mu ishyirahamwe ryacu oyidebe turaheza tugakora ibyo kugira ngo uwo mwana tumushyirireho ibyo bikenewe hama kugira ngo amategeko yubahirizwe mu ikurikizwa ry'urwo rubanza ruba rumwega Mm.
yego hanyuma yabajije ariko ati abana bajyanwa mu- mu nyeshyamba mwabwira iki Mm.
leta ati mwabibwiraho iki leta
bo abajyanwa mu nyeshyamba muri oyidebe dufite dovize igizwe n'amajyamba atatu tugira turo- tugira obuserivasiyo ni nko tukagira kureba protection. E- ego turareba hama tuka- tugakinga Mm.
hama tugaheza tugakurikirana defandre tumenye Eh.
ndakivuga mu kirundi kurengera tuvuge tuka ego Mm.
ni ukuvuga nk'abo baba bajyanywe mu nyeshyamba aha mu burundi si kenshi aho du- aha du- aho duherereye si kenshi twagiye turaronka ibibazo by'abana bisa nk'ibyo Mhm.
ariko iyo bishyitse yafashwe yagiye mu nyeshyamba ni hahandi acaheza agakurikiranwa n'ubutungane aha urumva ariko akurikiranwa n'ubutungane twebwe turaheza tugakora ibyo twari ko turavuga ko aba yag- yahin- yabaye umugwi yagiye umugwi w'abana bakurikiranwa n'ubutungane we twita le mineur en conflit avec la loi niho duheza tugahita tubakorera ibyo twari duhegeye kudondagura kuri iki kibazo cya mbere
ibiganiro rero eh, twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu arimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro twashikije kuri iyi saha mwari kumwe rero na fide niyo ngabo ndabatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika